iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda bamwanya inshuti zacu ndabashuhuje kandi mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu muri kumwe na thomas kamirindi mu karere ka kisoro muri uganda mudukurikire kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora voice of muhabura mu burundi turi ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe naho mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo yanyu ijwi ry'amerika sena y'u rwanda irasaba guverinoma kuvugurura amategeko ahana mu rwego rwo gushakira umuti ikibazo cy'amagereza yuzuriranye cyane gufungwa ni kimwe mu bihano bibaho ariko amategeko yateganyije izindi dispozisiyo aho kugira ngo bavuge gufunga bakwakoraje izindi mesure zijyanye n'uko gufungirwa hanze gukora ikoranabuhanga aho kugira ngo umuntu wese ukoze icyaha no kujya gufungwa uyu ni senateri juvenal nkusi umwe mu bagize komisiyo ya politiki n'imibereho myiza y'abaturage muri sena y'u rwanda mu burundi perezida evariste ndayishimiye ejo yagiranye inama n'abahagarariye amadini n'amatorero yo mu gihugu cye arabasaba kugira uruhare mu kurwanya amacakubiri naho muri repubulika ya demokarasi ya kongo abanyamurenge batatu bashimuswe n'abitwaje ibirwanisho bataramenyekana ni mu kanya mu makuru y'ibiyaga bigari araza nyuma y'ayo hirya no hino ku isi duhere rero ku makuru avugwa hirya no hino ku isi murayagezwaho na aloyizi bigirimana aloyi mikoro ni iyawe urakoze tomasi ahanini agizwe n'ayavugwa muri afurika utavuga rumwe n'ubutegetsi muri gine seru darene dialo yatangaje ejo ku munsi wa mbere ko yatsinze perezida alpha konde mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku munsi w'imana yabitangaje atarindiriye ko ababijejwe batangaza ibyayavuyemo mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ku murwa mukuru konakiri inyuma y'umunsi umwe habaye amatora dialo yavuze ko yatahukanye intsinzi n'aho hari utunenge twibonekeje yahamagariye abenegihugu bakunda amahoro n'ubutungane kuguma bari maso kandi biteguye kurwanira icyo yise intsinzi ya demokarasi mu bice bitandukanye k'umurwa mukuru abajejwe umutekano barasutse ibyuka bikoroza amosozi mu banywanyi biwe bari bakoraniye hamwe bakari mansare icegera cy'umukuru w'umugwi ujejwe amatora yavuze ko ibyatangajwe na dialo ata gaciro bihabwa kandi bitemewe muri iki gihe umushikiranganji wa gine ajejwe umutekano yishyuye dialo ko yataye umutwe abakandida cumi na babiri nibo bariko baraharanira intebe y'umukuru w'igihugu ariko perezida konde hamwe na dialo nibo baza imbere y'abandi umushikirizamanza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha cpi fatu bensuda ari karutumu muri sudani kugerageza kumvisha leta mfatakibanza gutanga uwahoze ari perezida w'ico gihugu omar al bashire abandi arondera n'abahoze ari abategetsi bakuru bagirizwa ibyaha byo mu ntambara n'iby'ihonyabwoko ibagiriza ko bakoze mu ntara ya darfur besuda ariko kandi ararondera imigenderanire na sudani yo kurengutsa imbere ya sentare umukomanda wa gisirikare ali kushaibe yishikanye kuri cpi mu kwezi kwa gatandatu besuda yashitse i khartoum ku munsi wa gatandatu rubaye urugendo rwa mbere rutangajwe ko besuda n'abandi bategetsi ba cpi bagendeye sudani kuva iyo sentare itanguye gukora kuri dosiye z'abahoze ari abategetsi ba sudani tukivuga kuri sudani kandi perezida donald trump yavuze ejo ku munsi wa mbere ko yiteguye gukura ico gihugu ku rutonde rwirabura rwa leta zunze ubumwe za amerika rw'ibihugu bifasha iterabwoba ni nyuma y'aho sudani yemereye kuzoshumbusha amerika ku bitero byabaye muri kahise perezida trump yavuze ko leta mfatakibanza ya sudani imaze umwaka yemeye kuzotanga agashumbusho ka miliyoni amajana atatu na mirongo itatu na zitanu z'amadolari ku banyamerika basize ubuzima muri ivyo bitero hamwe n'imiryango yabo perezida trump yavuze ko igihe ayo mafaranga yotangwa sudani yoca ikurwa kuri urwo rutonde rw'ibihugu bifasha iterabwoba muri kenya kenya iri mu bihe bikomeye by'abantu bongeye kwandura ku bwinshi umugera wa korona inyuma y'indwi nkeyi ingingo zari zarafashwe kugira uwo mugera ntukwirakwire zitezuwe umushikiranganji wa kenya ajejwe amagara y'abantu yaragabishije ku imana ko igihugu kiriko cinjira mu bihe bitoroshe inyuma yo gutangaza ko abantu bashasha barenga amajana atandatu banduye hamwe n'abatari bake bapfuye abahinga bamwe bavuga ko bitazoroha gusubizaho ingingo zari zarafashwe ubwa mbere mu ntumbero yo kurwanya umushikiranganji w'amagara y'abantu muri kenya mutahi kagwe yavuze ko igihugu caronse abantu indwi bapfuye ku munsi w'imana hamwe n'abarenga amajana atandatu na mirongo umunani na batanu bongeye kwandura hano muri amerika ikiringo perezida donald trump yari yaratanze avuga ko urukingo rwa covid cumi n'icyenda ruzoba rwabonetse muri amerika imbere y'amatora yo ku igenekerezo rya gatatu ukwezi kwa cumi na kumwe ntikicubahirijwe ku munsi wa gatatu ihinguriro ry'imiti rikomeye muri amerika pfizer ryatangaje ko ritazorondera uruhusha rwihuta rwo gusohora urwo rucanco atari mu mpera z'ukwezi kw'icumi na kumwe perezida trump yamye avuga ko urucanco rwa covid cumi n'icyenda ruzoboneka kuri benshi imbere y'itariki y'amatora abashakashatsi baba abari muri leta canke ab'inyuma yayo bavuze ko bitazoshoboka
aloyizi bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru yo hirya no hino ku isi nshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu mudukurikire no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com youtube na facebook voa radiyo yacu noneho amakuru y'ibiyaga bigari mu burundi ejo kuwa mbere perezida evariste ndayishimiye yakiriye abahagarariye amadini n'amatorero atandukanye yo mu gihugu mu byo yabasabye harimo umusanzu wabo mu kurwanya amacakubiri umunyamakuru w'ijwi rya amerika uri nairobi muri kenya eloge wirika neza yateguye inkuru abakiriwe n'umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye mu biri w'ibujumbura n'abaserukira amashengero yose rukristo mu burundi ni ukuvuga katolika abangirikani apantekote n'ayandi mashengero azwi cyane ku izina ry'amashengero y'abakizwa wabaserukiye yavuze ko mu byo baganiriye umunsi harimo kubibutsa ingorane ziri mu mashengero yabo boja bazitorera umuti bonyene batarinze kunaniza leta hamwe no kwirinda imivurungano ariko kandi perezida evariste ndayishimiye yabahamagariye guterera mu bikorwa by'iterambere no kurwanya amacakubiri nk'uko reverence silvestre bizimana munyamabanga umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'amashengero mu burundi seneb yabwiye amenyesha amakuru na bagenzi be bahejeje kuganira n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro umukuru w'igihugu yatumenyesheje ibintu bihambaye bikuru bikuru ariko arakora na cane cane gushira abantu ku kivi abantu bakore ubugira kabiri kurwanya amacakubiri kubera ko amacakubiri ariyo yamazana ingorane nyinshi kandi yadusabye ko twoterera kugira ngo igihugu cacu kibandanye gitera imbere mu gushikiriza ivyiyumviro na cane cane ko uyu mugambi wo gufasha urwaruka rutagira akazi kugira ngo rushobore kuronka akazi yadusabye kugira ico duterereye haba mu mashengero iwacu dufashanye mu kugwiza akazi no gushiraho imigambi imbere na leta yodushigikira kugira ngo urwo rwaruka rushobore kuronka akazi ikiganiro c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu warenze yomed nzeyimana nawe yongeyeko ko perezida ndayishimiye yinginze cyane abaseruka imiryango itandukanye y'abakristo gufasha cyane cyane mu bisata byerekeye kurwanya ruswa hamwe n'ubushomeri yavuze ko amashengero afite uruhare rukomeye rwose mu iterambere ry'igihugu mugabo yanabibukije kwirinda akajagari gakunze kwibonekeza na cyane cyane mu mashengero bakunze kwitwa y'abakizwa nzeyimana yabwiye amenyeshamakuru ko ashimye kuvuga mu gifaransa kubera uwaserukiye abashyitsi ba shebuja yashikirije ibyavuye mu mibonano mu kirundi
yasabye ko mu wese akora ico ajejwe ku bw'ineza y'abanyagihugu hari n'ikindi yavuze ko amashengero atubahiriza amategeko bikazana akavuyo uturu rero hari abasenga mu ijoro n'abandi bafata amazu y'amanama bakayihindura amashengero yasabye ko amashengero yisunga amategeko y'ubushikiranganji bw'intoro y'agati mu gihugu de l'intérieur de faire suivre la loi imigenderanire hagati ya leta y'u Burundi namwe mu mashengero yabonetsemo agatotsi mu myaka itanu iheze mu kwezi kwa mbere ibihumbi bibiri na cumi na gatanu amezi atatu imbere y'uko nyakwigendera Pierre Nkurunziza yitoreza ikindi kiringo cateye imari musenyeri mukuru wa Gitega Simon Ntamwana yashikirije ijambo avuga ko abarundi batokwemera kuba abaja mu nyuma abagwanya ubutegetsi biyitiriye sindumuja maze leta imufata nk'umwe mu bayigwanya inshuro zitari nke inama y'episkopi katolika yarasohoye amatangazo ivuga ko hariho nyangwa ry'agateka kakiremwa muntu mbere igera aho yagiriza bamwe mu rwaruka rwa CNDD-FDD imbonerakure gushaka gusubira inzego z'umutekano mu matora aheruka naho urwo rwego rwavuze ko muri mukuru w'igihugu n'abashingamateka habaye utunenge turimwo ubugaramisha ibitigiri abantu batoye inshuro nyinshi canke naho abatorewe n'abajejwe intwaro no guhata abaserukira bitoza mu icungirwa ry'amatora kugira ngo basinye ku mpapuro z'ivyegeranyo z'ivyavuye mu matora imbere y'uko aba ariko abasenyeri katolika bagumye bibutsa ko ubabona yarenganijwe yo kwitura ubutungane bashimangira ko ivyo bashikiriza bidasigura ko ari umugambwe canke umuntu n'umwe bahengamiyeko eroje wikaneza ijwi rya amerika mu rwanda gereza zirengeje cyane ubushobozi bwazo bwo kwakira imfungwa ku gipimo cy'ijana na makumyabiri na kane ku ijana ni umwanzuro wa sena y'u rwanda sena isaba guverinoma kuvugurura amategeko ahana kugira ngo ubu bucucike bubonerwe igisubizo kirambye ni inkuru ya mugenzi wacu asumita kaboyi i kigali mu isesengurwa rya raporo y'abasenateri bagize komisiyo ya politike imibereho myiza y'abaturage ku kibazo cy'ubucucike mu magereza y'u rwanda ryagaragaje ko ubucucike mu magereza bukomeje kwiyongera aho bumaze kugera ku ijana makumyabiri na kane ku ijana sena yinjiye muri iki kibazo biturutse kuri raporo y'ibikorwa bya komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu by'umwaka wa bibiri na cumi n'umunani bibiri na cumi n'icyenda iyo raporo yagaragaje ko ikibazo cy'ubucucike muri za gereza zo mu rwanda gikomeje kugaruka buri mwaka iyi raporo yerekanaga ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane bibiri na cumi na gatanu muri gereza zo mu rwanda hari imfungwa zingana n'ibihumbi mirongo ine n'icyenda magana abiri na cumi na zirindwi bingana n'ubucucike bwa mirongo icyenda n'icyenda n'ibice bitandatu ku ijana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bibiri na cumi na gatandatu ubucucike bwaragabanutse bujya kuri mirongo icyenda na gatandatu n'ibice icyenda ku ijana muri bibiri na cumi na karindwi bibiri na cumi n'umunani imfungwa n'abagororwa bariyongereye baba ibihumbi mirongo itanu na birindwi magana atanu mirongo icyenda na batandatu bivuze ko ubucucike bwari ku ijana n'ibice bibiri ku ijana ubucucike bwarakomeje mu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi bibiri na cumi n'umunani bugera ku ijana na cumi na kane n'ibice bitandatu ku ijana imfungwa n'abagororwa bagera kuri ibihumbi mirongo itandatu na bitanu magana cyenda na cumi na barindwi mu gihe mu mwaka ushize ubucucike bwageze ku ijana na makumyabiri na kane n'ibice umunani ku ijana kuko mu magereza yo mu rwanda harimo imfungwa n'abagororwa ibihumbi mirongo irindwi na kimwe magana arindwi mirongo itatu n'umunani abasenateri basabye leta kwihutisha izindi ngamba zagiye zifatwa zakwifashishwa mu guhana abakoze ibyaha bitabaye ngombwa ko bafungwa gufunga ni kimwe mu bihano bibaho ariko amategeko yateganyije izindi dispozisiyo aho kugira ngo bavuge gufunga bakwakoraje izindi mezire zijyanye n'uko gufungirwa hanze gukora ikoranabuhanga aho kugira ngo umuntu wese ukoze icyaha no gufunga kugira ngo gufunga bigabanuke hanyuma n'ubwo bucurike bwe kubaho umubare mwinshi uri muri gereza bashyizeho ubundi buryo ahubwo wagenda ugabanuka ukaribera imyanya muri gereza ziriho koko raporo ni ku bucucike ubucucike ni ikibazo turabibona ahantu hagomba kuba abantu mirongo itanu ukahashyira ijana ni ikibazo ko umwarimu adashobora kumetiriza uwo mubare urenze muri gereza mwigeze mugira amatsiko yo kumenya ingaruka ubucucike butera abagorwa barimo tuburyo nko gukoresha za infrastructure dushe tuwarete Bamwe mu bafungiwe muri gereza yo mu Rwanda mu myaka yashize bemeza ko ubucucike ari kimwe mu bintu batazibagirwa bahuriye nacyo muri gereza madamu Nkusi w'Imana Nyesi ni umunyamakuru wafunzwe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi kugeza muri bibiri na cumi na kane kwinjiramo tujya gufungwa twari abanyamakuru babiri ariko twamaze ukwezi kose turyamye hanze tutarabona aho kuryama tutinjira mu nzu hanyuma ahandi ubucucike bwagaragariraga cyane n'amaso ni uko twari dufite dushe ni ukuvuga ubwogero butanu na tuwarete ubwo ni ukuvuga ngo ubwiherero butanu ubwo ni ukuvuga ngo byose hamwe ubwiherero n'ubwogero bwari icumi ku bagore magana inani ntabwo rero byari byoroshye kugira ngo uzabashe kubona aho ukarabira kuva saa kumi n'imwe z'igitondo abagore babaga bahagaze ku murongo batonze bategereje gukaraba ukamara amasaha atandatu uhagaze utegereje kubona aho wogera byageraga saa saba ukabasha koga ariko ugasanga nk'abakecuru bamwe bashaje cyane batabasha kujya guhagarara ngo batege batonde uwo murongo bo koga nyine byari ntabwo byari byoroshye leta isobanura ko hari gahunda yagiye ishyiraho muri iyi myaka igamije kugabanya ubucucike muri za gereza harimo izo gufungura abagororwa barangije bitatu bya kane by'igifungo cyabo mu gihe bagaragaza ko bitwaye neza hariho kandi imbabazi zitangwa n'umukuru w'igihugu ndetse hagiyeho na gahunda yo kwagura amagereza anyuranye yo mu gihugu ibi byifuzo by'abasenateri ndetse n'ibihora bigaruka buri mwaka muri raporo za komisiyo y'igihugu uburenganzira bwa muntu nibyo byashingiweho leta igaragaza ko mu gihe cya vuba hazaba hashyizweho ubundi buryo abantu bashobora guhanwamo atari ugufungwa gusa umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga bwana faustin nteziryayo aherutse kubibwira radiyo ijwi rya amerika hari ubundi buryo bwo guhana ahubwo hazaba n'ubundi hanafashwe n'iteka rya minisitiri w'ubutabera ryerekeranye n'uburyo n'abantu bamwe bazajya bashobora ku igihe bagikurikiranwa ariko n'igihe bahanwe bagashobora kuba banafite umuntu yabyita electronic bracelet umuntu yabyita mu kinyarwanda uriya muringa nyine bashobora gushyira ku kaguru noneho bakajya bakumonitoringa aho uri aho aho uri noneho nabyo bigashobora gutuma abantu batari ariko nanone dufite n'izindi mu mategeko yacu harimo n'ubundi n'ibindi byerekeranye no kuba wahanishwa ubundi buryo bwo ibindi bihano n'ibihano nsimburagifungo nabyo birahari ibyo byose bigomba gukurikizwa ubundi ihame ni uko umuntu adafungwa mbere y'uko acibwa urubanza igihe ataracibwa urubanza ubundi niryo hame ariko birashoboka kandi biraba y'uko urebye uburemere bw'icyaha cyakozwe kandi hari ibimenyetso byagaragaye bifatika y'uko uwo muntu ibyo byaha bishobora kumuhama kuko abagikekwa ariko haba hari ibyo ubushinjacyaha buba bugaragaza yuko umuntu icyaha gishobora kumuhama noneho hakanaba n'ikibazo gikomeye yuko ashobora agiye hanze ashobora guhungabanya umudendezo rusange umudendezo w'abaturage icya gatatu akaba anashobora no guhungabanya ibimenyetso iperereza rigomba gukorwa icyo gihe bigaragaye gutyo uwo muntu nyine ntabwo arekurwa ahubwo amaze gufungwa kugeza igihe acibwa urubanza kugeza ubu mu rwanda hari gereza cumi n'enye zifungiwemo abagororwa n'imfungwa basaga ibihumbi mirongo irindwi na kimwe asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izaho indwi gushika izaho indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
dusubire gato mu burundi mu ntara ya gitega abasore n'inkumi mirongo itatu barangije amashuri yisumbuye na kaminuza batabonye akazi bishyize hamwe batangira umushinga wo kubumba amatafari mu byo bakoresha harimo amacupa atabora bagenda batoratora mu mujyi wa gitega inkuru turayishyikirizwa na desire hatungimana urwo rwaruka rugizwe n'imisoro n'inkumi rukorera imahonda nko ku birometero bitandatu uvuye mu gisagara cya gitega ufashe ibarabara rija mu ntara ya ngozi babyuka bihereza igisagara gutora ibintu byose bya plastique nk'amacupa atabora bayavuyemo amazi amafanta be n'utumwanya byandagaye hirya no hino mu gisagara cya gitega bagiye kubyegeranya baca babijana ayo mahonda bakabicanira bakabivanga n'umusenyi bakabona gukora amatafari umwe muri bo yahejije kaminuza aratubwira ingene icyo cyiyumviro cyabajemwo maze kubona intambamyi ibidukikije kuko n'ibidukikije ko birahungabana kuri uno munsi twaragiye hamwe n'abagenzi bacu turiyumvira ikintu twokora kugira natwe dushobore gukingira ibidukikije tumaze kwiyumvira ikintu twokora twararavye iyi myanda y'amasashe aya maparasitike yigwa arayerera mu ibarabara turiyumvira icyo twokora kugira natwe ibi bintu biriko biratera intambamyi haba ku magara y'abantu haba ku isuku ku bijyanye n'ubwiza bw'igisagara turiyumvira icyo twakora dusanga ayo madeshe twashobora kuyahingura aho abandi bafata bakayata mu makanevu bakayacanga n'iyindi myanda itandukanye twebwe tukaraba ikindi kintu twoyakuramo kugira isuku ry'igisagara cyangwa ibyo byo gukinga ibidukikije nyine bigende neza tumaze kuciyumvira turasanga yuko iyo myavu yaba amasashe n'ayo mapuratike ko twashobora kubikoramo amatafari icyo gikorwa cyo guhingura amatafari mu bikoresho bya plastique bamenyesha ko kitoroshe kuko bishobora no kubatera impanuka uno musore ati mu gihe buronka ibikoresho bikwiriye wotera imbere cyane kuko ibyo bakora bihumbigwa bivanye n'uko bikomeye kandi bikazimbuka bageranije n'ibihingurwa mu isima dusa ingorane iyo ngorane si yindi ku buryo bw'uko ibikoresho bike kandi n'uburyo bwo kubihingura bugoye cyane eh, harimo umucanwa uraduturira kandi birashuha cyane ku buryo bw'uko uriko urabikora utambaye amaga eh, bikaguturira uragira ikibazo cyane turafite ingorane rero yo kubigwiza cyane ibyo bikoresho kugira ngo bisohoke ku bwinshi eh, nayo ahandi ho turafite abakiriya kabisa babirondera cyane ariko dufise uburyo buke bwo gusohora byinshi abigeme bari muri abo bahingura ayo matafari baganira na radiyo ijwi rya amerika bamenyesha ko ibyo bakora bibatuma batazerinze ubunye ndashobora kuronka agasabuni kandi ntarinze kujya gusaba ababyeyi nta kazi ka leta mfise mugabo turi ko turakora ibyo onye tukagurisha umuntu arashobora kuronka icyo yisumamo je gushika ubu icyo nishimira ni uko jena isinke n'isabuni n'amavuta yo kwisiga umwana w'umukobwa bica bindinda bimwe byo guca hariya nja kwicira inzira ndondera ahandi hantu nja kubisaba urumva bica bindinda bya bintu usanga abakobwa turondera hirya no hino kugira ngo wibesheho hama ugasanga ugize ingorane rero bica bindinda ingorane ndaronka ibyo nkeneye bimwe bimwe n'ubwo bitaba bifashe bivanye n'ukuntu nyine tuba ko turakora mamesi abushimike umuhinga yanonosoye ibijyanye no gukingira ibidukikije amenyesha ko urwo rwaruka rukora ibikorwa byiza cyane mu gihugu amacupa ya plasitike n'utumwanya bitabwa hariho hose ariko akamenyesha ko mu gihe abo basore n'inkumi bagikoresha uburyo bwa kirundi mu kubihingura bishobora kubagirira ingaruka mbi ku magara yabo abo banyeshuri n'iyo miyabaga ifite icyiyumviro cyiza cyane nubwo bagira bariko baratorera inyishu kimwe bagasanga bahavuye bica ibindi kubera bakoresha uburyo budateye imbere uburyo twavuga bwa rupigapiga ujya mwotsi uva muri ayo maparasitike baturiye harimwo ubumara bita dioxine na firane ubwo nabwo burononera amagara y'abantu na cyane cyane navuze ujya muntu nyine ariko arakora ayo madare n'ayo matafari n'ayo mabuye niwe bihera ko bikinjira mu mubiri indwara zo guhema z'amaso zikazoboneka haciye imyaka mirongo ibiri uwo mwotsi warinjiye mu mubiri w'uwo muntu ku kirere rero ujya mwotsi urimo za dioxine do firane hanyuma na wa mwuka bita uh, dioxine do carbone nawe urazi yuko wononera impemu tugaruka tukazihema umuryango kwahuje wahaye uburyo n'ikibanza cyaho urwo rwaruka rukorera umugisha ko uzogerageza kudodora ahashoboka hose kugira babandanye babafasha mu gukemura ibibazo byose bagenda barahura bishikirizwa na ntunzwe n'imana pasteur umunyamabanga mukuru wa kwahuje mu ntara ya gitega twebwe batweretse ubuhinga bafise ubwenge bafise batweretse ibyo bashobora gukora turabafashije ibyo dushoboye ubu rero nk'uko mubivuga turiko turagerageza turiko turagerageza turazana abantu ngaha bo dusanzwe dufashanya tukabereka icyo aba bantu baba babuze kugira iryo terambere rirame cyane cyane ibyo bidukikije duhoza ko turondera abo dufashisha kuko murabona ko ibintu bigoye mwumvise bikenewe kugira ngo bashobore kuronka nk'imashini ishobora gukora byinshi cyane sikuba uje gushaka icyo ibirondera tubasha kurondera abandi badufasha izo modoka zishobora gutwara ibyo bintu bisa nabi biri mu gisagara byose tubashobora kuko turagera kugira tudodora ahandi mwamenya ko itegeko ribuze ubu mwanya n'amacupa atabora ryari ryatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani iryo tegeko ryari kujya mu ngiro kuva ku wa mirongo ibiri n'umunani ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ariko ubushikiranganji bw'ibidukikije bwarongeye ikiringo bwitiriye ikigongwe none haheze umwaka urenga kw'icyo kiringo hakibonekeza hirya no hino mu burundi ibikoresho by'ubwo mwanya n'amacupa atabora desire imana kigali ijwi rya amerika noneho tujye muri repubulika ya demokarasi ya kongo ejo bundi ku cyumweru abantu bitwaje ibirwanisho bashimuse abaturage b'abanyamurenge batatu ahitwa mutarule mu kibaya cya rusizi teritwari ya uvira mu ntara ya kivu y'epfo umunyamakuru w'ijwi rya amerika vedesta ngabo uri uvira yakurikiranye iyi nkuru ukigera ku mutarure wabonaga ku maso y'abo bantakababaro abagabo bicaye mu muhana babazanya amakuru y'ibyaraye bibaye abagore nabo bicaye mu mazu y'abaturanyi baraye bashimutiwe abagabo nyakiwe francoise n'umwe muri abo baturage bo ku mutarure abantu bitwaje imbunda babanje kunyaga ibintu byose byo mu nzu mbere y'uko bashimuta abaturanyi be batatu twari turangije gufungura mu masaha atatu tubona abantu barashitse twari tucicaye hanze twari kumwe n'abana baraza binjira mu nzu abana barashwaragira bariruka baja hirya no hino nje banyigiza mu nzu ubwo bashitse ngo nimbaheze imbunde nta yari irimo ndabahakanira ngihaye mbahakanira turayizana urayifite ntayo baramfata baranzirika imigozi y'amaboko bayabohera inyuma abana barabafata babashyira kuri sima bakura ku matera inzu barayisaka matera bazita hasi amasakoshi barayaca yose barebamo izo bashakaga ubwo nyine bankubita nkababwira ngo nimurebe amafaranga runaka ahari mbwira gukubita nti nimurebe n'iriya saka mirimo ayandi ubwo nyine barasohoka basiga bankingiranye inyuma umwanya muto barongera baragaruka babona kumpambura ibyo bari bakeneye zose telefone ifaranga amahuzu bamaze gutekera babona kumpambura gatoni jonathan ni umuyobozi wo mu muhana wo ku mutarure nawe aragaruka kuri ubu bugizi bwa n'aba bantu bitwaje imbunda baraye bakoreye abaturage abereye umuyobozi muri aya magambo naraye kubwegera ariko habaye saa tatu barantelefona bampamagara bambwira kuko hano habaye imvungo kuko amasaso ahayavuga ko bafashe n'abantu ndara ari uko none mu gitondo nzindutse nsanga bajyanye abagabo batatu babajyanye iyo mu ipori abandi barakubiswe umugabo umwe yagiye mu bitaro ari mu bitaro baramukubise cyane n'inzu nyinshi inzu zose haba n'inzu yanjye ngewe notabure ibintu byose barajyanye barasatse amahuzu barajyanye n'amafaranga yari arimo yose yose barajyanye inzu nyinshi nuko niko bazigize bazisatse bagenda bafata abantu babanyaga amatelefone babanyaga n'amafaranga none ibyo ngibyo nibyo nasanze biriho n'abo bantu barabajyanye iyo bagiye mu gihugu abantu bateye mwaba mwamenya bari bo njye sinari mpari ariko baravuga ngo bari bambaye igisirikare bambaye imyenda ya kongo y'abakongomani ya gisirikare ariko imvugo yabo bakavuga ikirundi ni ikirundi bavuga cyangwa n'igiswahili ariko majorite icyo bavuga cyane ikirundi umuyobozi wa gurupema ya rubirizi mirundi wombeni francois avuga yuko mu rwego rwo kwimira ubugizi bwa nabi basaba leta ya repubulika ya demokarasi ya kongo kongera umubare w'abasirikare aha ku mutarure twosaba leta yacu kugira ngo iturungikire abasirikare kugira ngo baze kuducunga baducunge twebwe bacunge n'imari zacu kugira ngo abantu ntibareke guhohoterwa abantu baza baratwagwa yuko n'iyo ringa hariho amazi kandi ayindi maringa abiri baradutwaye abandi bantu babiri twarabuze irengero ryabo n'ubu turi aho tutazi n'iyo bari ishimutwa ry'aba bantu ryemezwa n'umuvugizi w'igisirikare cya repubulika ya demokarasi ya kongo muri aka karere kapiteni didone kasereka aho uvuga yuko ari abagwanyi b'abamayimayi kijangara na buhirwa ndetse n'abagwanyi b'abarundi ba fnl batwaye abo bantu kandi ko igisirikare cya kongo gikomeje kubahiga kugira ngo abagwanyi barekure abo bantu bashimuse umuyobozi wa sosiyete sivile muri ako karere bernard kadogo avuga yuko kuva mu kwezi kw'icyenda kugeza muri uku kwezi kw'icumi abantu bitwaje ibigwanisho bamaze gushimuta abantu cumi na batandatu muri iki kibaya cya rusizi uyu muyobozi akomeza kuvuga yuko mbere y'uko abashimuswe bari kugwa babanza gutanga amafaranga ari hagati y'idolari magana atanu kugeza ku gihumbi si abantu bonyine abitwaje ibigwanisho bashimuta muri iki kibaya cya rusizi ahubwo bashimuta n'inka nyuma bakaza gusaba aborozi gutanga amafaranga kugira ngo bazirekure vedaste ngabo ku bwa radiyo ijwi ry'amerika uvira mutara kivu y'epfo inshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda maze rero nahaye amakuru ahumurije tuyabagejejeho turi iwacu buri wese iwe mu rugo mu rwego rwo kwirinda virusi ya korona mukomeze munogerwe na gahunda za radiyo yanyu ijwi rya amerika kandi mugire umunsi mwiza uzira umuze murakarama
have been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.